mandanye kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diyani nahazu indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese rero turi abanyagihugu turapfuye umutima wumye badukure igiciro cy'amategeko kigabanye hariho ubuzima bwinshi buba bupfuye abahoroherejwe bamwe abandi nabo baba basizwe kwigufura badukure ku itagisi
aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya rumonge turi mu gihugu c'u burundi bidogera amatagisi y'umurengera batangishwa iyo nkuru co kimwe niyerekeye ubukene bw'amazi mu ntara ya bujumbura rural turazigaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu ariko maze ndababwire muri make ko abantu babiri baraye bakomerekeye mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika igamije kwiyamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida wa kongo joseph kabila amakuru atangwa n'ibitaro vyajanywemo abakomerekeye muri iyo myiyerekano yemeza ko kuva saa moya z'igitondo ejo kwa mungu abaganga bari bamaze kwakira abakomerekejwe n'amasasu ya polisi batatu imyiyerekano yojo kwa mungu yari yatumweko n'urunani ruhurikiyemwo amashramwe agwiriyemwo abakatolika bize yabaye mu bisagara bitandukanye bitandukanye harimo ibikomakomeye nka Kinshasa na Kisangani abari muri yo bavuga ko perezida Kabila ategerezwa gukinjura kuko manda zibiri yara yemerewe n'amategeko zaheze mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amatora muri kongo ategekanijwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko gushika ubu perezida kabila ntaravuga nimba azosubira kwitoza canke atazokwitoza yamaraho impande zose harimwo n'ibihugu bitandukanye baramusaba yuko atosubira kwitoza kuneza y'igihugu nyuma y'iminsi itandatu y'igifungu no kwivuguruza kw'inyuruzwa ry'abakobwa ijana na cumi bo ku ishuri rya leta riri mu kigwati ca dapci giherereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria leta y'ico gihugu yatangaje ejo ko abo bakobwa bose banyurujwe ubushikiranganji bujejwe gutanga amakuru muri nigeria mu itangazo ryabwo ry'ejo kwa mungu bwavuze ko bwemeje ayo makuru bufatiye ku bitigiri bukura mu bavyeyi batazi irengero ry'abana babo abakobwa vyatanguye kunugwanugwa ko baba banyurujwe nyuma y'igitero cakozwe ku ishure ryabo n'abarwanyi bikekwa ko ari abo mu muhari w'iterabwoba Boko Haram abategetsi bo mu nzego z'umutekano mu gisagara ca Yobe kirimwo ishure ryabo bigeme bagiye barivuguruza kuri ico kibazo ku munsi wa gatatu igisirikare ca Nigeria cari cavuze ko carokoye abakobwa mirongo irindwi na batandatu urwego nyobozi rw'umugambwe uri ku butegetsi mu bushinwa rusaba ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa mu ntumbero yo kongereza ikiringo umukuru w'igihugu na visi perezida wiwe bamara ku butegetsi ibwirizwa nshingiro ry'ubushinwa ubundi ritomora ko umukuru w'igihugu n'icegera ciwe badashobora kurenza ibiringo bibiri vy'imyaka itanu itanu bitegekanije ko manda zibiri za perezida Xi Jinping ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ziherana n'umwaka wa mirongo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ariko nka hamwe ibwirizwa nshingiro ryohinyanyurwa yoba afise uburenganzira bwo kongera kwitoza inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu radiyo ijwi amerika murayumva kuri efemu mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa interineti ariyo wizi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu nongere ndabaha ikaze duherere rero ikiganiro cacu mu gisata c'umutekano mu gihugu c'u Burundi hari umupolisi yaraye ateje umutekano muke mu gisagara ca Karusi mu kurasa amasasu menshi nyuma yaho ashwaniye n'umukenyezi wiwe igipolisi kije kumufata yaciye yica arasha umupolisi acungera ubuzima bwa komiseri w'igipolisi muri yo ntara ya Karusi imbere yo gucahunga ataye inkoho mu gatondo kuno wa mbere igipolisi cari cazindutse kiramurondera ariko nko mu masaha ya saa tanu nyene aca aza yishikanye amakuru du munyamakuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana adutangariza yahawe na parke nkuru y'intara ya Karusi nuko inta intahe y'ikibiriraho ihava iba i- umwanya n'umwanya kugira ngo umupolisi ashengezwe turaza kugaruka kuri no nkuru mu makuru yacu yo hanyuma ariko ibujumbura naho muri commune ya Cibito muri zone ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura umuntu umwe yara- abantu batatu baraye bakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana izo nkuru zose turaza kuzigaruka ku makuru yacu yo hanyuma sentare nkuru ikukira intara ya muramvya mu gihe hagati mu gihugu c'u Burundi yunguruje isango yo gusoma urubanza rw'abanywanyi batatu bishira hamwe parsem ibindi kuri no nkuru menyesha makuru wacu Raymond Zimana yanyarukiye i Muramvya gukurikirana ivy'urwo rubanza aho gusomerwa ugwaciwe baserukiwe n'ububaburanira umushingamanza joseph niragira abanywanyi batatu b'ishyirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashe ku iterambere rirama beretswe urwandiko rubaha iyindi sango yo kuwa cumi na kabiri ukwezi kwa gatatu bibiri na cumi n'umunani umushingamanza w'abo banywanyi ba parseme yemeza ko bakurikije amategeko aravye imvo yatanzwe na sentare gushika ubu nta kirononekara ubwa mbere urubanza bararusubije inyuma kubera umucamanza umwe eh, yari yarushashemo yari yahawe ayandi mabanga aho urumva imvo itumye iryo iryo soma ry'urwo rubanza ruta- ritaba ni ukubera amagara yakitse umucamanza umwe yari yarushashe mu gihe rwaje mu mwiherero amategeko ibyo byose arabirekurira ni ingorane nje mbonamo twibaza yuko ku iyo tariki yita cumi na zibiri z'ukwa gatatu urwo rubanza bazorusoma nta nkera mu ishyirahamwe paraseme naho nabo nyene bemeza ko amategeko yakurikijwe faustin ndikumana rirongoye asaba ko isango bahawe yoba ntabanduka kuko atari irya mbere imvo nk'iyo itangwa n'iyo sentare turabye ibintu bishobora kurekurwa n'amategeko ibintu biba bi- bisanzwe nyene vyemewe turaheza tu- tukabikingura ntaco duheza ngo ngo, ngo, ngo tuvyinubeko ti turavuga tuti ni uko guheba rukanyaruka rukanyaruka kuko n'ubuheze ejo bundi harabaye uwo mu- mu- umwe wo muri wo muri siege atari yaje ku- kuba hari hama rurasubira inyuma gatoyi ico twifuza ubu nuko tariki cumi na zibiri nyene kuva mu nzira nyene umuntu akamenya ikirimwo bikava mu nzira abajijwe ico yiteze muri uzosomwa umushingwamanza joseph niragira naho asabira abo aburanira kwambe kwizera yabwiye ijwi rya amerika ko arindiriye ingingo sentare izofata gusomerwa urubanza ni kimwe ikivamwo nacyo ni kindi turizeye yuko tuzorusomerwa mugabo ikizovamwo tuzovyumva uwo munsi twibaze neza yuko rutazosubira gusubira inyuma twibaza neza yuko uwo munsi bazoheza bakarusoma niba abo tuburanira abo dufasha bera bere ikizovamwo tukirindiranye igishika awovuga ngo ngo ibi n'ibi n'ibi ariko dushaka yuko abo tuburanira bokwezwa abanywanyi batatu b'ishiramwe parseme ni emmanuel shimirimana aserukira iryo shiramwe mu ntara ya muramvya emeye constat gatora rirongoye muri komine mbuye na marius nizigama riserukira muri zone buhangura bafashwe mu kwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'indwi bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano wo mu gihugu hagati no gucaka gucanishamo urwaruka rwo mu migambwe umushikirizamanza akaba yasaba iyo yarongoye paraseme mu ntara ya muramvya umunyoro w'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi mu gihe abandi babiri basabiwe gufunga umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi imuramvya remunzi imana ijwi rya amerika ayavugwa mu gihugu c'u Burundi turaza kuyagaruka ko handi hata ariko tubanze tunyarukire mu Rwanda naho aho kuno wa mbere mu kigo c'imyitozo ya gisirikare kiri Gabiro ni mu burasirazuba bw'u Rwanda hatanguye umwiherero w'abategetsi bakuru n'umwiherero watangujwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mugenzi wacu Eric Bagirusa ariko arabikurikiranira hafi Eric amahoro ngaho mu Rwanda
n'amahoro diane kubera iki uwo mwiherero hamahambavu ya kizigenza y'u Rwanda abandi bawitabiriye ni bande
Ah, diane nk'uko wari ubivuze umwiherero watangiye ku nshuro ya cumi na gatanu ni umwiherero usobanurwa n'abategetsi bakomeye bakuru b'igihugu ko aba ari umwanya wo gusubiza amaso inyuma bareba mu nzego zitandukanye aho iterambere ry'igihugu rigeze uretse wenda perezida kagame waba witabiriye ari na bagenzi be kuva wenda uhereye ku rwego rw'akarere kuzamura muri za minisiteri bagera kuri magana atatu
perezida kagame yoba yamaze kuvuga ijambo akaba yayivuze yagarutse ku b'ikinyamakuru
nk'uko umaze kubivuga perezida kagame niwe wafunguye uyu mwiherero ku nshuro ya cumi na gatanu perezida kagame rero ikintu yagarutseho kandi asanzwe agarukaho ni ikibazo cy'imikoranire mu nzego inzego nka minisiteri ugasanga niba minisitiri ari hariya ariko afite uwumwungirije bagomba kugira kuba bakuzuzanya ugasanga abo bantu ntibavugana akavuga ko rero icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye kidindiza iterambere ry'igihugu yageze n'aho avuga agenda abica mu marenga ntabwo yigeze adoma urutoki kuri buri muntu akavuga ngo ukajya kumva ukumva ngo umuntu aravuze ngo naka bamunzanye iruhande ariko naketse ko ari ari amakuru aba afiteho wabona ko yuzuye ngo naka bamunzanye iruhande ngo nyamara ngo ntabwo bazi ko twumvika ko tutumvikana nk'isenga ibyo byageza iki ku iterambere ry'igihugu noneho agera aho ababaza ngo ariko ari nkawe wowe uvuga ngo bakuzanye n'ak'uruhande kugira ngo mubashe gukorana kandi mutumvikana wowe uwaguha ububasha bwo kwitoranyirizamo uwo mukorana ubwabyo bya ubwabyo byagira icyo bihindura ku iterambere ry'igihugu ese uwamuguha ngo umwitoranyirize mwakorana bya nyabyo aravuga ngo rero ni ibintu nanone bimaze imyaka cumi n'itanu babivuga bagenda bajya hariya igabiro ariko abona ko bigikomeje agasaba ko byagombye kuba bihinduka eric none abategetsi bandi bagize icyo bamwishyura bagize nawe icyo bamuyagira babona byoteza imbere igihugu
byabaye ngombwa ko perezida kagame uko yari ari kuri podiyume ava kuri podiyume noneho agenda anyura mu bandi bategetsi agenda babaza uko byagenda uretse rero hafi ya bose bagiye bahuriza ku cyo bita amakosa baba barakoze bakavuga ko ari ukuyasabira imbabazi ariko ukabona ko mu ijambo yafashe igihe cya byafashe hafi isaha irengaho gatoya perezida kagame ntabwo yigeze anyurwa na gato n'ibisobanuro bagiye bamwe
ni umwiherero uje mu gihe hari amakuru menshi yacanye nacanye ko ku by'u rwanda mu bisata bitandukanye ariko ibiheruka kandi byari byo ni impunzi z'abakongomani ziciwe ahakorera ishami rya onu ribitaho rcr icyo kibazo bakigarutse ko hari uwibahutse aravuga ikintu kuri icyo
ziyane keretse nibaza kubivuga mu mwiherero nk'uko ubyumva nyine ni umwiherero uretse ko bafashe akanya kugira ngo babifungure ku mugaragaro wenda n'igihugu kimenye icyo bakora ntabwo bigeze bakigarukaho ariko niba aribyo yashatse kuvuga yavuze ngo hari abantu ngo birwa ngo bashaka guteza umutekano muke mu buryo basereza u rwanda nta mutekano uhari muri rusange ntabwo nakwemeza ko aribyo bya nyabyo ariko amagambo nkayo yavuze mu buryo bw'amarenga muri rusange ntabwo yigeze akomoza kuri icyo kiriya myigaragambyo ya ziriya mpunzi zimwe byabaye ngombwa ko zitakariza ubuzima hari iyi karongi nibyo ngibyo nakubwira diana mbega eri uyu mubonano uyu mwiherero uzohera ryari
ni umwiherero uzamara iminsi ine uvuye kuri uyu munsi watangiriyeho ubwo ni ukuvuga ngo bishobora kuzagera nko ku wa kane nibwo bashobora kuzasoza bafata imyanzuro y'ibyo bazaba bumvikaniyeho muri uwo mwiherero hari icyo bavuze mu bigiye kuzovugirwa ko muri iyo minsi iri imbere
urebye ibibazo wavuga ngo ni iby'ingutu bashobora kuzaguma bagarukaho ni ibibazo ubona ko ni ibibazo cyane bireba iterambere ry'abaturage yagiye akomoza ku bana bo mu mihanda agenda abaza buri mu minisitiri ugiye afite mu nshingano akavuga ibibazo by'abana bagwingiye ibibazo by'abana mu mirire mibi barwaye bwacya ngo bwacya igenda igera kuri no mu bakuru kugeza ubwo yabajije minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma madame louise mushikiwabo ati mbese nkawe minisitiri wowe ugenda imahanga ubona imahanga bo baturusha iki minisitiri mushikiwabo rero yavuze ngo iyo urebye imahanga twebwe turacyabendekerereza amakosa tugerageza kuyihanganira amahanga bo bo ni ukuvuga ngo ntiyabonye ikosa uba ugomba kurihanirwa perezida kagame rero yavuze ngo ibyo bintu by'ibyene wabo bidindiza nka bwacya nk'uko bwacya idindiza imikurire cyangwa se i- imibereho Ego.
nawe aravuga ngo ibyo bintu byo kuguma mu byene wabo nabyo bidindiza sisiteme Urakoze ni ukuvuga ngo cyane.
rero um, a- a- undi mutegetsi wagize icyo avuga ni nka ni nka perezida wa sena we yavuze ngo mu nzego z'ibanze haracyarimo ibintu byo kubeshya imibare bimenyerewe nko gutekinika bakavuga bati twavanye abantu ru- atanze urugero yavuze ngo mu gihe cyo kurwanya nyakatsi hari ukuntu babeshyaga ngo abantu bose ba- bavanye muri nyakatsi ariko bareba bagasanga baracyayirimo bitewe n'uburyo ngo bagendaga babacumbikishiriza ariko mu buryo budahamye nakubwira ko muri rusange ari ibyo ngibyo bari urakoze kuganira.
cyane rwose eric urumva ko ari ibi- umubonano uzoba- ukwiherera kuzobandanya uzoguma ibikurikiranira hagufi hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma utubwira byinshi ndazi ko hariho utundi utubikiye
ndagushimye diane Mhm. Nari nabyemeye ko duca tugaruka mu Burundi nyuma yo kuva mu Rwanda abadandaza bo muri komini Muhuta y'intara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi basaba gutezurirwa ku matagisi barihishwa abavuganye n'ijwi rya Amerika riraniga umenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Rumonge Alain Yves Irankunda yabasanze aho badandariza bamubwira akababakiye
atanu kongera atanu kongera abanyagihugu b'abadandaza bo mu masoko atandukanye bo muri iyo komine muhuta bafise akababaro kanini rwose ku bijanye n'ukuntu batangishwa amahera y'amatagisi bakavuga ko baremegwa kuko bishika bakaba barishe mu nzira inshuro nka zitatu bashika mu isoko naho bakariha yandi birute gusa antoine ati ibintu by'amatagisi kubera n'ibintu byamaze kuduga atari amafaranga arimwo nk'umuntu asohoye akantu gatoyi bisa bivuna umutima aha abanyagihugu mu bisanzwe turakenye rwose ugize ngo usore akantu ntikagugwa neza iby'amatagisi nabyo urabona ntibibuzizwe ntibyamaho nti- ntiushobora gutaha utabuguye ntibagukundira gusa usanga wese nk'igihumbi ubuguye amazana abiri bagoba ikintu cy'igihumbi aho urumva ntikiba gikwiye naho uvuga ati mbabarira mu ndeke nahora mbugura ico ntigisoboka ntibasumva neza umudandaza asabwa itagisi yo kuriha ageze mu kibanza cyo gucururizamwo aramutse yabuze abajeje gutoza amatagisi ntibamwihanganira nkundwa na bakemene dore yabaye buhohotegwe jewe ngana ukuwunye ejo bundi ndarasoye utuntu dukeye ndatugurisa igihumbi n'indwi ndababuguyizana bararyanka nca ndababwira ko nagurisize igihumbi n'indwi nkaba ndabahayizana mukaryanka murondera iki baciye bamfata barangozagura baciye bandekura ari uko ntanze amazana abiri rero turi abanyagihugu turapfuye umutima wumye ukagira nyene gukubagurwa babakubagura igitete muga ntibasobore gukumvira ikigongwe abo badandaza ni uko nk'iyo bashatse kuduza ibiciro kugira ngo bagaruze amahera batanze mu matagisi ibidandazwa vyabo bidaheza ngo bisohoke ku bwabo amakori nagabanugwe oscar niyo nzima inka igugwa iraki zitanu zingahe icumi ibugura amafaranga igihumbi bakoresha ushaka igitunguru kimwe kigugwa amafaranga ibihumbi bi- kuva ku icumi mirongo ibiri itatu byagize itatu bitanu kagu- ka- kagwa igihumbi urumva ko ari akarenganyo kadasanzwe kararenganywa cyane rwose twese aha mu burundi dukeneye ko twese dusabikanya mugabo badupunguze igiciro c'amatagisi tugenda turafatwa tugirane badukure igiciro c'amatagisi bakigabanye hariho ubuzima bwinshi buba bupfuye abahoroherezwe bamwe abandi nabo baba basizwe kwigufuri badukure ku itagisi mu ntwaro ari nabo bafise uburenganzira bwo gutezurira abo banyagihugu badandaza mu vy'amatagisi atangishwa bategekanya gutanga inyigisho ku nyifato yo gutanga amatagisi hamwe n'akamaro kayo jean claude havyarimana ni umuhanuzi wa musitanteri ajeje imibano intwaro hamwe n'imico kama ega ntaho umudandaza yigera avuga yuko ariko aratanga ikori ntaritanga anezerewe hamwe bariko barakora iyo mirimo hama ntibashobore guta- kwemera gutanga amatagisi komine ntiyobaho nubwo bavyifuza inama ya komine irabakoresha amanama mu- amanama ya bose mu mya mu- ni ukuvuga kabiri mu mwaka kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwa 12 mwe bogishikiriza yuko nibaza yuko cyo kunda kuko inama ya komine ifata ingingo ibibazo bimwe bimwe eh ku buryo turiko turaraba dushobora gusanga byova nko mu nama ya bose baje baserukira bene igihugu batoye ku mutumba babisabye rero nta kibuza yuko inama ya komine ishobora gukorana ikavyiga abantu usanga bidoga gutyo rero n'abantu usanga batarabitahura kuki none mudafata umwanya ngo muganire n'abadandaza eh, mu buryo buramvuye ibijanye n'amatagisi icyo twama twagikoze ubu mbere tugiye kurushiriza na cyane cyane kuko dukorera bene igihugu batabutanze tutavuye mu matagisi nta handi bwopfa ahasigaye hariho indinganizo y'ibikorwa komine dukora ngaha muri komine dukorera bene igihugu buryo rero bukaca buva hehe muri ayo matagisi aba yavuye mu bene igihugu n'abajeje intwaro turababwira bati aya matagisi mutanga ni rya terambere riva ku mwene igihugu rikamusubirako ubu mbere tugiye kurushiriza na cyane cyane kuko kuko nka twe muri ino komine yacu twarihaye yuko iyi komine yacu dutegereza kuyiha ishusho nziza kurusha iyo yari ifise na cyane cyane kugira ngo umwene igihugu nawe nyene yumve yuko ikomine ari yiwe ikindi kibazo abo banyagihugu badandaza bifuza ko cohinduka ni kongereza iminsi yo kurema kw'isoko ya kijambere ya gitaza ikava ku minsi itatu mu ndwi igashigwa kuri itanu ku bwabo vyobafasha ko ibidandazwa vyabo bisohoka bitadindiye mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi rya amerika
ubu naho igisata cavugwa mu mpunzi impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda ari mu ntara ya kivu y'amajepfo muri kongo zisanga hari uburenganzira bwazo butubahirizwa ni nyuma y'inyigisho baronkejwe vedaste ngabo akoresha ijwi rya amerika muri kongo aradusigurira
iri shiramwe rya fapu rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ryigishije abaserukira impunzi zo mu rusenda ibijyanye n'amategeko n'uburenganzira bw'impunzi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dore ko izi mpunzi hari igihe zigenda zirenganwa kubera kutamenya amwe mu mategeko agenga impunzi muri iki gihugu kizicumbikiye mana muhire francoise ni umuyobozi w'ishiramwe rya fapu avuga yuko bagiye gushira imbaraga mu kwigisha izi mpunzi z'abarundi uburyo zizaza ziharanira uburenganzira bwazo zubahiriza amategeko y'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo dore ko iki gihugu kizemerera uburenganzira bwo kwiga ubuvuzi imirimo ndetse no kwidegembya kimwe n'abaturage b'abakongomani usibye gusa kwishora muri politike ku bijyanye no kuba muri iyi nkambi izi mpunzi ziri kwigishwa uburenganzira bwazo hari aho zitangaza yuko bugenda buhungabanwa ndetse n'inzira ikiri ndende kugira ngo uburenganzira bw'impunzi bube bwakubahirizwa yaba ku babuzi cyangwa n'abatabuzi ibijyanye no kudupokeza ibifungurwa vrema ico baraduhohotera ko cyane rwose kuko ko twagiye turapokera bivanye ingene ikambi igishika ngaha hakuntu bahereye ku itariki zitanu kubandanya bashika ku itariki cumi na zitanu bagenda bashika ku itariki cumi n'indwi ariko uno munsi ibintu byagiye bimera nabi cyane rwose usha naho ukwezi guhera tutaronka ibifungurwa bigatuma rero imiryango yacu dutunze nka mu nkambi ibaho nabi bivanye nuko kirya kiringo twagiriwe cyo kuronswa ibifungurwa cyamaze kurere cyamaze kurengana gace tuma rero haba amararamiko menshi amabo ariyo maborogo bamwe bahitamo kugira iki inzira zogire za mandamano mu gihe amategeko nayo atatu kurira kugira mandamano bivanye n'amategeko y'igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'abaserukira izi mpunzi z'abarundi bahawe inyigisho zijyanye n'uburenganzira bw'impunzi basaba ko ishyirahamwe rya fapu na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ariyo seneri zakora ubuvugizi kuri zimwe mu nzego za leta ndetse n'amashyirahamwe agenda yirengagiza uburenganzira bw'impunzi niko pame ishobora kudufasha uburenganzira bw'iwacu ukuntu izo biduhereza ibyo kurya ku itariki ijya numbero nyine itariki ishobora gutanga atabwo izo subira kandi kutubwira n'ukwezi no kumwe n'ikindi nacyo twasaba ni uko ibijyanye n'abandi badufasha cyangwa abatumva mu bisata byo hanze hariya hose bamenye ko imuzunga vurema nawe tubayeho tubayeho nabi ko byinshi turabibuze bivanye no kuvugwaho nyine tuvugwaho neza kuko nta miti ihari tosaba yuko bashobora kudufasha kugira ngo turabe ukuntu abantu bashobora kurondera ibintu bibaranga mu buvuzi butandukanye kuko mu kurondera nk'impunzi afa kurondera kuko abonye yuko n'inzira y'intumbero nyakuri ishobora kumufasha kugira ngo aronge ubuzima afashe n'umuryango wiwe mugabo igihe ugiye kurondera bagaca gufata ko itegeko ryahajya ntabwo uba urizi bisaba ko badufasha abakomite atandukanye mu buvuzi butandukanye muri kongo botwegera impunzi baduhereza amategeko yabo kugira ngo natwe tuyige tumenye ukuntu tuzoyakurikira inyuma twasabaga pame agira uko ashoboye kose nimba itariki imwe z'ukwezi kwa gatatu atuzanira ibifungurwa by'amezi abiri kubera ku isi yose nzima ukwezi kwa mbere bararonse ibifungurwa none twebwe impunzi zo mu rusenda kubera ko tubura ibifungurwa mu kwezi kwa mbere tugize yuko tugiye kurondera ubundi buzima ahandi hantu dufatwa nabi raba nk'uno munsi abamotari bafungiwe hariya raba nk'abantu baza kurondera ubuzima izo za misisi zibaraka bose bafatwa nabi kubera iki nta bibaranga bafise bikwiye kandi ageze hariya ikibaye cyose kitwa yuko ku izina ari umurundi mu rwego rwo gukemura ibi bibazo ishyirahamwe rya fapu risaba impunzi zo mu rusenda kuzajya zitanga ibirego byanditse kuri iri shyirahamwe kugira ngo ribone uburyo rikorera ubuvugizi zimwe mu mpunzi zigenda zirenganwa bedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo imbere ko dusezerana agakuru keza ku mpunzi z'abarundi n'abakongomani bari muri tanzania ishami rya onu ribitaho pama rigiye kongereza imfungurwa zibahabwa uko kwezi gutashe pierre claverne iyo nkuru niwe aca tubandaniriza ino nkuru
ku bw'icegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku isi pam igihugu ca danemark catanze imfashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni icumi y'amafaranga y'amakorone y'ico gihugu nayarenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu y'amadolari y'amerika igihugu ca swede naco nyene catanze imiliyoni icumi y'amafaranga y'ico gihugu nayarenga umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri y'amadolari y'amerika iyo raporo ivuga ko izo mfashanyo zizoshoboza ishamwe mpuzamakungu gitaho imfungurwa ku isi pamu kubandanya riha imfungurwa impunzi ziri mu gihugu cya tanzania kugira ngo zibe zirabayeho izo mpunzi nazo zigizwe ahanini n'abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bine hamwe n'abanyekongo baharugwa mu bihumbi mirongo itandatu na bibiri ishamwe pam rivuga ko ari akaryo keza kuri ryo ko kongereza ibifungurwa bihabwa izo mpunzi yamara ryemeza ko ritarashika ku rugero rushimishije rwemewe n'amategeko mpuzamakungu kuko hagikenewe izindi mfashanyo nyinshi uko biri kose ni inkuru nziza ku mpunzi ni mu gihe bamwe mu mpunzi z'abarundi bavuganye n'ijwi ry'amerika bahora bataka bagatakamba ko inzara igiye kubica nk'uwo mukenyezi yibutsa ijwi yaheruka guhabwa ingene vyangana akagira ko asaba ko vyoca vyongerezwa vuba kuko mu minsi mirongo ibiri n'umunani umuntu umwe yandikiwe kuronka nk'akarorero ifu y'ibigori ibiro ndwi n'amagarama amajana ane na mirongo ine n'umunani ubushaza ibiro bitatu n'amagarama amajana atatu na mirongo itandatu ubuyi ikiro kimwe n'amagarama amajana ane amavuta amagarama amajana atanu na mirongo itandatu n'umunyu amagarama mirongo irindwi biteye agahinda mu minsi mirongo ibiri n'umunani nk'abana iyo badafungura neza ushaka kurwara nyine indwara iterwa no gufungura nabi hari abaca biyahura agaca bagenda nyine kwiba bitumwe n'izi mfungurwa nke mugenzi we avuga ko izo mfungurwa bahora bahabwa atanindwi zibiri zamara kandi zari zitegekanirijwe kumara iminsi mirongo ibiri n'umunani winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nta n'iyinga yohera utarabimara haca haduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nki ku bana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyine tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kurwaragurika ishyirahamwe pamu rimenyesha ko ubu izo mfungurwa ryahora ritanga ziri ku rugero rw'ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana kandi icifuza ari uko impunzi zoronswa ibice ijana ku ijana ry'ibyo zandikiwe ku munsi ku munsi pamu risegura ko ryari ryagabanije imfungurwa kugira ngo haboneke n'ibizotunga impunzi mu mezi ari imbere mu gihe imfashanyo zoba zitaraboneka pamu rikemeza kandi ko hamwe vyoguma uko biri ubukene bw'imfungurwa bushobora kugira ingaruka mbi ku magara y'impunzi canke abo kwicwa n'indwara zituruka ku gufungura nabi rihamagarira n'ibindi bihugu vya rutura kwibuka gutanga imfashanyo kugira ngo abataye izabo kubera ibibazo biri mu bihugu vyabo nabo babandanye kubaho naho biri uko ishyirahamwe pamu rivuga ko rigishoboye gutanga imfashanyo zikwiye ku bana abageze mu zabukuru n'abagwanya indwara zidakira ishami mpuzamakungu hcr rifashanya na pamu mu kugaburira no gutunga impunzi rihebutse gutanguza umugambi wo gusaba imfashanyo z'uburyo burenga imiliyoni amajana atatu na mirongo icenda n'umwe y'amadolari y'amerika ayo nayo azofasha impunzi z'abarundi hcr ryiteze ko bashobora kurenga ibihumbi amajana atanu uno mwaka pyeklave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru nawe urakenewe niwe duce dusozera ko bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganire iwanyu mu ntara tubasaba imbabazi ku nkuru y'ubukene bw'amazi bugeramiye abanyagihugu barenga ibihumbi bitatu ku musozi Mena zone Ramba commune Kabezi mu ntara ya Bujumbura twari twabemereye ariko tutashoboye kubagezaho ejo mu kiganire iwanyu mu ntara tuzoyigaruka ko murabe hagufi y'amaradiyo yanyu Diane Nahazwe Macbili ya Bero mwari kumwe muri no mwanya twifurize kugira umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu vyanyu
Elle collectionne les hommes par milliers.